radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye venuste nshimiyimana turahera ku nkuru ya Michel muhawe n'imana wambitse umukecuru Aurelia Kanziga ikamba ry'ishimwe nyuma y'imyaka mirongo itatu uwo mukecuru atoraguye muhawe n'imana mu mashyamba ya Kongo akamurera akamukuza atazi aho ababyeyi be baherereye binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga umwana yabonye umuryango we imiryango yombi irahura umuhango wabereye mu mujyi wa Kigali Eric bagira ubusa arawukurikirana
bagira nk'abashagaye umugeni kandi bambaye nk'abageni mu ndirimbo amashyi n'impundu uko niko umuryango wa Evariste Habimana wakiriye umwana wabo Michel Muhawe n'Imana wari umaze imyaka mirongo itatu baraburanye bahujwe n'ikiganiro agasaro kaburaga gitambuka kuri radiyo ijwi rya Amerika muhawe n'imana siyo mazina ababyeyi be bari baramwise mbere ya jenoside yitwaga tuyisenge bamuhimba akazehe mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi umukecuru horera akanziga yatoraguye tuyisenge mu mashyamba ya kongo yaburanye n'ababyeyi be niko kumwita muhawe n'imana mu muhango wo kumushyikiriza ababyeyi be yari amashimwe kuri kanziga wari umumaranye imyaka mirongo itatu atazi ababyeyi bamuhawe n'imana ibyo wakoze mu by'ukuri turagushimira tubikuye ku mutima kandi ababyeyi wafashije kurera mu by'ukuri bazirikana igikorwa wakoze ntabwo umuntu yabona icyo kugushimira kandi icyo yabona yakoze icyo wakoze mu mwanya wabo ni wowe ukizi umwana w'imyaka itatu kumufata amukora igikorwa nk'iki ngiki akaba ari umugabo tureba aha ngaha mu by'ukuri umubyeyi warakoze cyane twongeye gushimira tubikuye ku mutima
wabereye mu kagari ka rugando ku kimihurura mu karere ka gasabo i kigali ari naho ababyara muhawe n'imana batuye madamu mediatrice mukankusi ni nyina wa muhawe n'imana wari yarataye icyizere cyo kuzabona umwana we avuga ko mu bihe bitandukanye yasaga n'uwataye umutwe kubera kubura amaraso amukomokaho acyumva ko muhungu we ageze mu rugo byabanje kumugora bishyira ibwonko igitangaza gikomeye kidasanzwe ku itariki icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe kuko nk'uko nari narabibwiye yehova yaramuzanye amugeza mu rugo ntagiye kumushaka papa we yarampamagaye ndi ku kazi arambwira ati wa mwana yaje aramubwira ati siko nasize wubaka ibyo bintu utangiye uvuye kunywa agaki gatuma utangiye kumbeshya koko guhuza muhawe n'imana n'umuryango byaranzwe no gusabana ku mpande zombi bakata umugati nk'ikimenyetso cy'isabukuru runaka ubundi impano zirisukiranya ku mukecuru kanziga watoraguye muhawe n'imana mu mashyamba ya kongo impano isumba izindi muri uyu muhango muhawe n'imana yambitse kanziga ikamba ry'ishimwe ririho amagambo agira ati warakoze mubyeyi kuki muhawe n'imana yabitekereje atyo yankora ibintu bikomeye nanjye ntabasha kukuvuga usibye rurema wenyine niwe ubizi kuko ngewe nanjye ubwanjye kuko yankora ibintu yandinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro kugeza na n'izi saha icyo kintu cyanshimishije cyane gikomeye
kanziga yatoraguye uyu muhawe n'imana afite imyaka itanu y'amavuko aramurera kugeza ku myaka mirongo itatu n'ibiri niki cyamuteye iryo shyaka ni kuva kera ntabwo ngira urwango ku mutima wanjye nzi ko umwana wese ari umwana ni kimwe n'undi abana bankunze kera ndi umwana nanjye ndabakunda uyu munsi rero yakwambitse ikamba ry'umubyeyi wakoze rwose neza ishimwe wa mubyeyi uriyumva ute neza cyane umwanzara akabura umushimisha mukankusi ubyara muhawe n'imana igihe umuryango we wahungaga yasigaye mu bitaro kuko bari baramurashe umunsi nk'uyu ahuye n'umuhungu we ntusanzwe umunsi nk'uyu ni umunsi w'ibyishimo bikomeye kuba ndi kumwe n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango ndimo kwifatanya no mu byishimo byo kwakira umwana wanjye imyaka mirongo itatu tuburanye ko njye n'ibyishimo bikomeye ariko se kanziga watoraguye umwana akamumarana iyo myaka yamufataga ati umwana akambwira umubise ni habimana mbese habimana ni benshi ntamenya ari uwahe mbese mutarahunga mwari umwana akambwira ati sinzi komini yanyu mwarimo ni iyihe umwana akambwira ati sinzi abaturage bakambwira ngo nijya kumura nti nimucure imana yampaye icyo nzarya azarya icyo nimburara nawe azaburara nimbwirirwa nawe azabwirirwa ariko sinikuraho ubucura bwanjye imana impaye madamu hasheri nyiraneza w'imyaka mirongo itatu n'irindwi y'amavuko yari kumwe na muhawe n'imana wari uzwi nka kazehe mu gihe yaburiraga mu mashyamba ya kongo subabyara icyo gihe yari yagiye gushaka amaramuko intambara iba adahari ari nako kuburana nawe avuga ko akimara kumenya ko musaza we yabonetse ibyishimo byari byose kandi ko hari utumenyetso bashingiyeho twatumye hatabaho kumwitiranya n'undi wese navuye mu kazi niruka mpita nza kumureba nkimukubita amaso neza uko nari muzi nta kintu yahindutseho kubera ko nyine n'ubusanzwe asa na papa kuko ni umuhungu wirabura twese turi inzobe njye na muzungu ariko urabona ko yirabura asa na papa tukimubona twese twihutiye kumenya icyo kimenyetso se mama yavuze kirahari cy'ikibibi ku kirenge kuko turebye dusanga ikibibi kirimo arambona ati nzagiwe ati ngwino umbwire ahantu wantaye nuko ndamuhobera neza rwose numva ndishimye ndavuga inti musaza wacu arabonetse mbese nako byaturenze muhawe n'imana kugeza ubu nyuma yo kubona umuryango avukamo yarabusanze barabana kandi uko byumvikana arasa n'ufite ababyeyi babiri b'abamama urumva ni ibintu bishimishije cyane ntabwo navuga ngo mbonye umuryango ntereranye wa wundi nakuriyemo ubwo twaguye umuryango biranshimishije cyane ni ukuvuga ngo nzajya njya aho nshaka bose baracyabura ababyeyi banjye ntabwo nabatererana icyafatwa nk'igitangaza umuryango wa muhawe n'imana utuye mu kagari ka rugando ku kimihurura naho umuryango wa mutoraguye ukamurera mu myaka mirongo itatu uba mu kagari ka bweramvura mu murenge wa jabana imiryango yombi niyo muri gasabo mu mujyi wa kigali kuri evariste habimana w'imyaka mirongo itandatu y'amavuko se wa muhawe n'imana ati nuko bavuga ngo urwanya iruto ariko ni runini aravuga ngo igihugu ni gito ngo ni akadomo ariko ni hanini urumva imyaka mirongo itandatu abijabana nanjye mbaha kandi ntembera buri munsi nawe yarazakagera hano ariko nambone nanjye simubone ni amayobera mbese ni iby'imana yonyine kuri habimana impano bahaye umukecuru kanziga si ryo herezo nk'ikimenyetso cy'amashimwe by'umwihariko buriya mubyeyi ngomba kuzamureba ashaka inshuti n'abavandimwe bakamperekeza tukagenda nkajya kumushimira by'umwihariko ntabwo birangiriye aha rego ntacyo nabona muha ariko mu bushobozi mfite nanjye nzagenda mwiyereke nta kintu nabona mushinga urabona kurera umwana ibyago ingana gutya ukarinda kuri awo umuntu aba yarakoze cyane uko bagendaga bahana impano basubiramo iby'urugendo rw'ubuzima bwa muhawe n'imana ni nako hakundaga kuzamuka abatari bake bagaragaza amarangamutima bagaturika bakarira kuri mukankusi ubyara muhawe n'imana ni amashimwe adasanzwe kuri radiyo ijwi rya amerika abanyamakuru ijwi rya amerika ndabashimira kandi natera umuntu wese uzi ko yaba afite ikibazo wenda cyo kuba yaraburanye n'uwe rwose ko yabagana ni ababyeyi beza ni abantu bafite umutima wo kwitanga ni ukuri rwose ubishoboye abagane bazamufasha niba bikenera nanjye bazanshaka imbere ku buryo nakoresheje kugira ngo mbigereho ntabwo nigeze ndambirwa ndabasabye rero abafite icyo kibazo nk'icyanjye rwose be gucika intege uwo tutashyinguye ngo tumurenzeho itaka birashoboka ko twamubona ubwo rero ijwi rya amerika rwose ndabashimira mukomerezaho uwo muravu ni ukuri ibisigaye imana yo izabihembera inshuti bakunze ibijwi rya amerika cyane cyane mwe mukunda ikiganiro agasaro ka buraga n'izindi gahunda zacu ku ijwi rya amerika mutarabona banyu nimukomeze mutugane tubafashe nk'uko ariyo ntego y'ikiganiro cyacu kandi cyanyu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
agasaro kaburaga kabonetse
turakira emmanuel rusagara utuye mu mujyi wa houston muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika arashakisha umuryango wa damiyane ntaganira na emerita mukarubayiza bari batuye igitarama muri mirongo cyenda na kane kuva icyo gihe nta makuru yabo bo n'abana babo umutima ukwe valence valentina mariza na bosco makaka bigeze bamenya uko babimbwiye ni igihe cya jenoside nyine baburanye mu gihe cya jenoside so kuva icyo gihe cyose intambara iba ntawuzi aho baherereye ntawongeye kumva aho bari tuzi niba baritabye imana cyangwa se bakiriho turashaka kumenya agakuru kabo muri make tumenye agashwesho kabo none muri mirongo cyenda na kane uwo muryango ku ruhande rwa mama wawe bari batuye hehe bari ahitwa gitarama nabo bari batuye amazina yabo urayazi eh amazina ni ni damiyani ntaganira ari wenyine umupapa w'umuryango hanyuma mama w'abana akitwa emerita mukarubayiza so abana ni mutimukwe valence hakaba valentina mariza na bosco makaga bari batuye muri komini yo muri gitarama waba ubizi aho ngaho ntabwo na ndashidikanya ntabwo nzi neza ko yabimbwiyeho nanjye twihuta nyine ariko ni muri gitaramahanga rwose niba ari mu mugina mama wawe yitwaga nde
mama yitwa yurita mukarusanga
we ariho
we ariho
ariko nta gakuru nta gakuru kabene wabo bakomokaga ku mugina muri gitarama nta gakuru kabo afite kuva muri mirongo icyenda na kane
rwose barabuze ntabwo ntabwo bazi aho ntabwo bazi uko byagenze muri make none se muri mirongo icyenda na kane mama wawe yari mu rwanda cyangwa yari mu rwanda
ah yari bugande yari bugande hanyuma inyuma ya mirongo icyenda na kane agarutse mu rwanda arashakisha araheba
araheba muri make igihe bahungaga muri tanu n'icyenda b'uwo muryango wasigaye mu rwanda so bugande nyine niho twavukiye twebwe noneho duhungutse urumva nyine ko ntabwo barabashashe barabura niyo mpamvu biyambaza bashaka kugira ngo twiyambaze tubiyambaze kugira ngo mudufashe ugize neza kuza ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ni radiyo yumvikanira mu mpande zose z'isi nanjye no kuvuga mu mpande zose z'u rwanda ku buryo abantu batwumva kandi ikiganiro agasaro kaburaga barakimenyereye ko ari ikiganiro gihuza abantu urumva rero abantu batwumvira mu karere ka muhanga aho niho muri gitarama ya kera hari komini ya mugina turashaka abantu babyeyi ba mukansanga wari warahungiye muri uganda ariko ariko bashobora kuba bakiriho cyangwa se abandi batakiriho cyangwa se batari mu rwanda turifuza kongera kumenya aho baherereye ndi kumwe na Emmanuel rusagara ufasha umubyeyi we kubashaka ongera unyibutse amazina abiri gusa sokuru sogokuru na nyogokuru bitwa nde ababyara mama wawe
ni makaka umukecuru ni berenarita ndumva umuntu abuze makaka wenda babyibuka vuba cyangwa se bakishakisha vuba vuba wumvikana cyane muzehe makaka wari utuye i mugina banyibutsa abandi bana bava indi imwe na mama mukarushanga bakuru be barumuna be cyangwa se basaza be
hari uwitwa alex hari uwitwa dewo hari david hakaba na na dominique abo bose ni hakaba n'undi witabye imana witaga noelina abo ni abahungu cyangwa se abakobwa ba ba makaka ba muzehe makaka yesi muzehe makaka
niba mbyumva neza harashakishwa damiyani ntaganira na emerita n'umuryango mukabura kuganza bari batuye ku mugina
yego
uyu musaza makaka nawe yari atuye ku mugina
mbere y'uko bahunga hanyuma igihe cyo guhunguka kibaye yagarutse mu rwanda
yagarutse mu rwanda ntabwo yasubiye gutura ku mugina yatuye ahandi mu rwanda
yatuye ahandi muri kayonza niho yaruhukiye niho yitaba imana
gukomera none abandi bana be ari alex ari dewo ari david ari na dominique nabo bari mu rwanda
bari mu rwanda nabo bari kayonza hariya
ni ukuvuga yuko ubura ni damian ntaganira wari warasigaye mu rwanda abandi bahungiraga muri uganda
yego yego
hamwe n'umugore we emerita mukarubayiza none se nabo bari batuye ku mugina
nabo bari batuye ku mugina ahangaha rero niho dusaba umuntu wese waba wumva ijwi ry'amerika muri kano kanya kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda aho ngaho mu karere ka muhanga wamenya ntaganira damiyani emerita mukarubayiza yaduha amakuru emmanuel rusagara hano mu kiganiro agasaro kaburaga abashakisha niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira
ni umuryango wacu ukenewe kandi ukenewe ko wahuzwa n'abandi bose nk'uko bakenewe urumva ko uri uwawe ntabwo ari ikintu cyoroshye tumenye irengero ryabo cyangwa se aho batuye aho bari byaba ingirakamaro Emmanuel rusagara rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira kuba wizera ijwi ry'amerika nkwifurije amahoro y'imana urakoze cyane namwe
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga witwa yesu arakiza jeannette arashakisha papa we avuga ko aba muri zambiya muhigira yosefu yesu arakiza jeannette atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa gahanga akagari ka murinja umudugudu wa kigasa yewe ntabwo muzi kubera ko yagiye ndi umwana mutoya yego gusa barahunze nyine muri jenoside we na mama bajya muri kongo noneho bageze muri kongo inkambi babagamo bayiteyemo igisasu we yagiye ku isoko yego noneho mama ahita azinga ibintu arahunga ahita ava muri iyo nkambi undi we yagiye ku isoko baburana gutyo hanyuma mama wawe agaruka mu rwanda mama rero yagarutse mu rwanda yahungutse nk'abandi bose uko bari barahunze bagiye babacyura bacyura abanyarwanda nawe arataha undi we ntiyagaruka papa wawe muhigira yosefu mbere ya mirongo icyenda na kane yari atuye he mwari mutuye he mu murenge wa kanyinya n'ubundi ni kanyinya hahoze hitwa ishyorongi cyahoze ari shyorongi n'ubundi ni ishyorongi ubu habaye rurinda ariko umurenge wo ni uwa kanyinya umurenge wa kanyinya muri mirongo icyenda na kane mbere y'uko papa wawe ahunga yakoraga iki yari umuhinzi yari bakundaga no kumwita murokore nyuma se hari abantu baba barahungutse bandi baturutse muri kongo uretse mama wawe baba baragiye babaha amakuru bababwira aho papa wawe yahunze agana oya ntabo ahubwo hari igihe niba ari hashiseri hari imiryango yagiye ijya kumushakisha noneho bakaza mu rugo bakazana n'ibipapuro baza gusenya umujyi wa kigali kera nge nari ndi umwana najyaga mbona bazana ibyo bipapuro noneho basenya icyitwaga iposita najyaga numva mama avuga ngo ni ku iposita akajyayo ngo agiye ku iposita bakohereza ibintu by'amafoto nibwo icyo gihe nabwo bavuze ko ari muri zambia noneho mama ayoberwa ahantu iposita yimukiye kubera no kutajijuka no kutagira undi muntu ubimufashamo birangirira aho ngaho
ariko nta wundi wongeye kongera kubikurikirana yego ariko amakuru y'uko ashobora kuba ari muri zambia muyafite kuva kera
ni aya kera njye ndi umwana kera batarasenya umujyi wa kigali
none se nkubaze yesarakiza iri zina rya yesarakiza ni papa wawe wari ku ise
niwe warinyise ku buryo ubu ngubu niba ari kuri radiyo yumva agasaro kaburaga nakumva arakumenya
yamenya gusa yansize ndi umwana mfite imyaka ibiri ariko yamenya
yakumenya none mubwire ikintu kikuri ku mutima yagusize ukiri mutoya ariko uramwibuka uramukunda ni nacyo kikuzanye hano mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe niba kumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira
ikintu namubwira nanamusaba ni ukutumenyesha ko yaba ahari koko atari amakuru y'ibihuha kandi na mama arahari aracyamutegereje n'umuryango we uramutegereje na nyogokuru nawe afite amatsiko yo kumenya ko ari hose cyangwa atakiriho umuryango uramukunda kandi uramutegereje ngaho rero ugire amahoro y'imana Ye, murakoze hari n'undi muntu umuzi wabyumva yamumenyesha birumvikana abaho umugisha nawe
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona masengesho jeannette atuye mu karere ka kirehe umurenge wa mahama akagari ka saruhembe mudugudu wa nyamiyumbu arashakisha uwitwa nige na hiramu amubereye nyirasenge yatandukanye n'ababyeyi be bari muri kongo ngewe ukuntu nabimenye ni umuntu twaganiriye nyine wabonetse arambwira ati rero ahantu narindi nanjye twakundaga kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ati rero uramutse uyifashishije bashobora kugufasha gushaka ariko nyine ntabwo abana aribo baba bafite mu biganza byabo ariko aravuga ati batanga amakuru kandi abantu n'abindi barayumva ngo uhaye nomero zabo bagira icyo bagufasha yego
Mm, ubwo nawe utangira kumva ijwi ry'amerika
nanjye ntangira kuryumva Mm, kubera ko abantu batumva ijwi ry'amerika nubwo bwose baza gushakisha abantu babo iyo babonetse ntibamenya yuko babonetse kandi baraje kubashakisha nari navuze ko nimara kumara kumenya amakuru yanyu nyine tukavugana nzajya nkunda kuyumva cyane Yego.
kandi namwe murarushaho kumuha ubusobanuro bwa radiyo nyine imirongo ifatika umuntu yakunda kuyiboneraho umurongo wa mbere ufatika woroshye umurongo ijana na kane n'ibice bitatu kuri fm rwose uzatwumva ah, neza nta nta ngorane Ah, kandi ikiganiro agasaro kaburaga kikaba gihita eh, cyane cyane ku cyumweru kuva saa kumi ku isaha yo mu rwanda rwose uzajya udufata aho ngaho uri ah, iwawe ikirehe Eh, ni muri ako karere ka kirehe aho abantu bose bari aho ngaho i mahama baratwumva neza ndahamya yuko nawe uzajya utwumva
Eh, nzajya mbumva ngaho rero mbwira urambwira uti nabuze umwana uwo mwana wabuze ninde ni nige na hiramu hiramu se wamubuze uti hiramu yari ari kumwe n'ababyeyi be igihe kiza kugera atandukana nabo nyine kumwe abantu baba bari mu rugendo bari mu kivunge
batandukaniye he
batandukaniye i Kanjanze muri Kongo hafi y'umupaka wa Sudani ko umubiri nyirasenge aya makuru wayahawe nande wayahawe na na nyina wayahawe na se wayahawe n'abo bari kumwe aho ngaho hafi ya sudani wayahawe nande nayahawe n'ababyeyi be papa we na mama we bagarutse mu rwanda
bagarutse mu rwanda baranahaba igihe kiza kugera bajya gushakira ubuzima mu gihugu cya Zambia nibo baba
hanyuma se uyu hiramu niyigena ah, nongere nibutse ko mubereye nyirasenge abo babyeyi bakubwira ko batandukanye hafi ya sudani bakubwiye ko byagenze gute batandukanijwe n'iki umwana yaragiye ararurungutana baramubura byagenze gute
umwana yari babanaga nyine mu rugo rwabo na se wabo witwaga kazungu noneho amufashe akaboko kubera ko mama we yari ahetse undi mwana murumuna we biza kuba ngombwa ko nyina na se n'uwo mugabo baburana umwana asigarana na se na se wabo ariko afashwe ukuboko na se wabo umwana bamaze kumubura nyina atandukanye nabo nyina ahise akomeza we aza mu rwanda bo bagumayo ntabwo byabaye ngombwa ko baza banyura indi nzira batandukanye nyine urabona ukuntu abantu baburana nyine bamaze kuburana ubwo mu gihe cyaje kugera na se nawe ngo babarasaho amasasu na papa we nawe atandukana nabo asigarana n'uwo se wabo kazungu ariwe umufashe ukuboko nyine baza kujya ngo ahantu ku mugezi kunywa amazi ubwo bagiye kunywa amazi kazungu ndabona igihe cyaje kugera wa mwana amugurira kuri uwo mugezi ashobore kuba yaragiye nko gufata nk'akavido ngo anywe amazi wa mwana amufashe ukuboko aramurekura nyine kumurekura umwana agapfuka buramubuze bijya bibaho na hano no mu masoko yego
amurekuye ukuboko ngo agiye kunywa amazi asubije amazi nyuma amaze kunywa wa mwana aramubura we yarahagaze iruhande rwe sinigeze niheba numva ko igihe kimwe nshobora kuzamubona rero naje kubonana n'undi muntu wabonetse muri ubwo buryo niwe wabimbwiye w'umuhungu nawe wavuye muri kongo aba afite umugore arambwira ati ngewe na narazimiriye muri kongo nuko iwacu bangana muri ubwo buryo bw'amatangazo nagiye iwe ndamusura turaganira niba mpaye iriya nomero nyine nahamagaye arambwira ati ngewe nzihebe nkuko bigira ngo nshake rwose nshobora kumubona ubu naje kujya ku ijwi ry'umubyeyi cy'umubyeyi i kigali aho bita ngo kuri seriseri nabo tubaha amakuru baranakamera ibyo barayitwara baratubwira bati nyine ntabwo abana tubafite mu biganza ni ukubafasha gushaka mugategereza nyine ariko mvuga ko nyine nzakomeza urugendo rwo gutanga amakuru nyine no ku yindi miryango nk'amwe nyine ibifite mu nshingano
wagize neza kutwitabaza agasaro kaburaga n'ikiganiro cy'ijwi ry'amerika gifasha abantu guhura n'ababo binyuze muri kino kiganiro nshimishwa no gukora nganira namwe kugira ngo ayo mateka y'abanyu tuyashyire hamwe dushobore kumenya uko mwatandukanye nabo aho bari hirya no hino abanyarwanda benshi baratatanye bashobore kwiyumva bimenye hari n'abandi baba bari aho ngaho mu gihugu ariko batazi ko abana babo bari aho ngaho mu rwanda rero icyo dukora ni ukugira ngo twongere turemere hamwe uwo muryango nyarwanda tubafashe kongera kubonana na banyu mwabuze ko twitabaza rero ni ikintu cyiza kandi ndashimira cyane ababyeyi ababyeyi ba hiramu batacitse intege kandi bakomeje kumva yuko umwana wabo igihe batamushyinguye nta kabuza ashobora kuba akiriho nanjye nibyo nizera none umubereye nyirasenge uramukunda birumvikana imbaraga ushyira mu kumenya amakuru ye n'imbaraga z'urukundo niba sihiramu akumva niyigena yaba ari muri sudani yaba yarakomeje akagera no mu kindi gihugu aho hose yaba aherereye niba kumva muri kano kanya amasengesho ni iki wumva ushaka kumubwira kikuri ku mutima ni wa munota umwe mpa buri muntu wese uje hano mu kiganiro kugira ngo yandike ibaruwa y'urukundo uwukoresha yewe ikintu nabwira hiramu niba ariho akaba yumva rwose namubwira ko umuryango we bwa mbere na mbere ababyeyi be bariho nkamubwira ko afite nk'umuntu witwa obadiya nawe ahari nkamubwira ko natwe nka ba nyirasenge na ba nyina wabo witwa baderiyana twese turahari kandi turamukunda turamushaka turamwifuza sinzi turamutse tumubonye twakoresha umunsi mukuru sinzi ukuntu twawita aramutse ahari akaba nyumva rwose byanyura ku ijwi rya amerika nawe agatanga amatangazo tukamubona akatubwira ko ahari akatwibwira tukabonana nawe byaba byiza turamwifuza turamukeneye n'igihugu kiramukeneye aramutse abonetse byaturenga
uwo munsi mukuru mwifuza kuzakoresha igihe n'igena hiramu azaba agaragaye ngo ufashe kuwubonera izina muzawugire umunsi wo gushimira imana ngaho rero muhorane amahoro yayo amen amen murakoze
agasaro kaburaga ikiganiro agasaro kaburaga ndakira jamari habarurema arashakisha mukuru we wo kwa nyina wabo teonesite muri ndahabi habarurema atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa kigabiro akagari ka cyanya umudugudu wa kabutimbo ni ugushakisha mukuru wanjye wo kwa mama wacu twabuze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi yitwa nde yitwa muri ndahabi teonesite iyo uvuga ngo mwamubuze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hari mu kuhe kwezi yari umusirikare ubundi kera yego we agenda ari mu gisirikare kuva agiye ntabwo yongeye kugaruka yagiye muri ba basore bashyirwaga mu gisirikare muri za mirongo cyenda n'ibiri icyenda n'itatu yagiye mu gisirikare ryari
we yari ari mu gisirikare cy'ingabo zatsinze za habyarimana zimwe zatsinzwe yego nibwo yagiye muri ibyo bihe yari afite ibihe peti
ipeti nagerageje kubaza ntabwo ipeti twabasha kurimenya kuko yari akiri urebye yari akiri muto yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije
icyo gihe ubwo ngubu magingaya afite imyaka mirongo itanu n'umwe ubwo twakuraho twakuraho iyo ngiyo nyine ukumva iyo yari afite amakuru ufite yaraherereye mu kihe kigo yari muri perefitura yari hehe
yari ari muri za ruhengeri kuva muri mirongo cyenda na kane kugeza magingo aya nta yandi makuru mwigeze mumenya ya teonesite muri ndahabi hari abasirikare mwashoboye kuganira bababwiye ko akiriho hari agakuru ka nyuma mufite kuva mutandukanye muri mbere ya mirongo icyenda na kane na yahe
amakuru dufite nubwo wenda tutavuga tuti twayagenderaho ariko ni amakuru hari ibiba byigeze kuvuga ko ashobora kuba ari muri congo ndetse yigeze no guhamagara umuntu umwe w'ahantu bita za nyanza amubwira noneho ahamagara ab'iwacu ariko we yahamagaye nawe ntabwo yabashije gusobanukirwa neza n'iyo nimero yamuhamagaye twongeye kuyishakisha irabura ahamagara ari muri congo yari mu yihe congo yari muri iyi congo yahoze yitwa zayire yari muri congo barazavire she yari mu yihe congo
yari muri congo iyi ngiyi nyine rdc ahantu bita
ngo aho hantu ngo hitwa ngo iki ntabwo nahumvise neza
yahamagaye ari aho bita niba ari kasanga
ubwo ni aho ngaho mu majyaruguru y'intara ya kivu muri kivu ya ruguru uzamutse haruguru iyo ngiyo muri za masisi hanyuma abo bantu yahamagaye nabo nimero ntibayibuka ariko se ni ubuhe butumwa yabahaye yababwiye yarabasuhuzaga yashaka kumenya amakuru ya nyina yashaka kumenya amakuru ya se yashaka kumenya amakuru y'abavandimwe be abo yahamagaye nyanza bababwiye ko yashakaga kubabwira iki
we yahamagaye avuga ngo bamufashe kubona abo mu muryango we batuye muri za muri za muri za sake mu murenge wa sake nyine ubu ni muri kibungo arababwira ngo bamufashe no kubona bazabwira abo muri famiye bamuha amafoto kugira ngo abarebe noneho bamenyane bahane kontakiti kugira ngo byibura bazongere bahure hanyuma ibyo ntibyashoboka kubera ko nimero mwayibuze ntimwashobora kumuha amafoto
yego nimero twarayibuze yewe uwo wahamagaye nimero ye twongeye kwicishamo yanga gucamo ubwo muri make urumva konekishoni yahise icika gutyo jamari hari abantu babaye muri ayo mashyamba ya kongo bahoze ari abasirikare bagiye bataha mu rwanda bagashyira mu bigo banyuramo bakamaramo amezi babigisha imigendekere y'igihugu ubundi bagasubizwa mu miryango yabo abo ngabo nkawe ukunda kugendagenda mu rwanda wigeze utekereza nko kureba nko muri abo basirikare bahoze ari abasirikare banyuze za mutobizo ngo ubabaze uti mbese mwigeze murabukwa theoneste murinda habi icyo gikorwa wagize ugitekereza
nagerageje gukora iyo sondaje ngerageza no kubaza aho hantu umugani wawe ariko mu by'ukuri ntabwo bamuzi nanjye ubwanjye hari aho nagerageje kujya turi nko mu kazi nkareba ariko nkabona ntawe mbonamo
birumvikana yari akiri mutoya abasirikare batoya rimwe na rimwe bakuntu babamenya ariko yandika iyo baruwa hari mu buhe mwaka kugira ngo turebe aho ageze iyo baruwa yanditse mu buhe mwaka
atwandikira nta mwaka yashyizeho mu by'ukuri muri iyo baruwa bazaga amakuru y'umuryango we avuga ati mumpe n'amafoto ndebe bamwe ntabwo wari urimo uvuga ati wasanga haburarima yarakuze agira ngo arebe uko ungana noneho ubu ngubu niba arimo yumva ariko arimo aribaza ati habarurema akavuga ati data ninde mbwira abavandimwe be bandi ni bande bambwire kugira ngo yimenye mbwira uhereye kuri papa wawe na mama wawe n'abandi bavandimwe afite umuryango wawe umuryango wanjye bwite papa umbyara mwita Imana Mustafa mama akitwa nyirasangwa Zainab akaba mama noneho ari wavukana na mama wa Toneste mama wa Tone ego mama wa Toneste akaba yitwa Nyirarushishi Saverine papa we akitwa Rukerebuga Frederic akaba afite abavukanyi be b'abakobwa barimo nyirabagenzi da forose akaba ari uwo nyirabagenzi da forose niwe mukuru agakurikirwa na murinda hari tonesite dushakisha hagakurikiraho mukamurinda maderine hagakurikiraho nyirabarinda marie odette na mukasiyomana dasiyane bucura wabo akaba ariwe mukaneza anonsiyata
ndahamya yuko teonesite murinda habi niba yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya azumva ko umuryango we uriho ndahamya yuko azagira vuba iyo foto nawe uzayinyoherereze kugira ngo nayishaka nzayimuhe kugira ngo kugira ngo mwereke bene wabo ko bariho ariko hari kuba hashize imyaka mirongo itatu n'umwe hafi mirongo itatu n'umwe mutandukanye ubu ngubu hari benshi bamugutumyeho hari benshi utwaje ubutumwa utwaje ijambo hano mu kiganiro agasaro kaburaga niba tubonetse mwenda habi akumva ari umubyeyi we ari ba nyirasenge ari ba se wabo na se na bashiki be abo bose bagutumye kumubwira iki niba kumva bakubwiye ngo umutubwirire ijambo n'irihe
ibyo bantumye bitewe n'igihe gishize wa mugani baramubuze batamubona bo bantumye bati niyumva ikiganiro niyumva ubutumwa byibura azagerageza uburyo babonana ariko baramukumbuye kuko imyaka ishize ni myinshi bamuheruka akiri umwana birumvikana bumva bamukumbuye ese niba yaragize n'umuryango afite n'umuryango nawe akabasha gukora ibishoboka byose n'uwo muryango famiye ikawubona mbese umuryango ukaba umwe ngaho rero jamari kwifurije amahoro y'imana namwe ndabashimiye cyane mukomeze kugira akazi keza
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona tugeze ku nkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga uwitwa grace kafuruka arashakisha murumuna witwa elios kakashenyi bamubyiniriraga kafeza yaburiye muri uganda ahitwa mahogora mukuru we kafuruka atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa kanombe akagari ka rubirizi umudugudu wa zirakamwa yari amaze imyaka ibiri ashaka kuza mu kiganiro agasoro kaburaga ategereje ko tumuhamagara alo madamu garasi kafuruka waramutseho
mwaramutse neza amakuru yanyu amakuru ni meza ni we warayima imana ishimwe kuba wongeye kumpamagara
murakoze cyane ishimwe kuba numvise ijwi ryawe ihabwe icyubahiro oh amen
waramutse neza se wowe mama waramutse mubyeyi nari nakwiye ko nzaguhamagara rero mu kinyarwanda baravuga ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira none rero uri mu kiganiro agasaro kaburaga mbwira ni iki kikuzanye muri kino kiganiro
kinzanye muri iki kiganiro rero ngira muri umuna wanjye wabuze kera yabuze kera ni muri umuna wanjye duhurira kuri mama ariko nareranywe nawe imyaka mikeya nandukana nawe aguma kwa se ariko mama we nawe avaya kwa se ajya kwa musaza we noneho umwana agumaho igihe kiragira ngo yigaga mu wa gatatu pirimeri yego isi aramukubita aramuboha amuraza ku nkingi amuziritse niko amakuru yangezeho ambwira noneho mu gitondo ngo aramuzitura amuzituye nawe aragenda ajya mu nka umwana w'umukobwa nawe aguma aho ngaho nyuma aza gufata isafuriya ariko ubwo mama ajya kugenda yari amaze gushaka undi mugore afata isafuriya abwira barumuna be abo b'uwo mugore wundi ntazi ati mugume ahangiye kuvoma agenda ubwo arabura na n'ubu na n'uyu munsi noneho yewe yewe nabimenye ngira ngo haciye imyaka nke kuko ngo yabuze muri mirongo irindwi atatu jye nabimenye n'umunani kandi nanjye nari nkiri umwana ariko aho mbereye mukuru ndagerageza iyo matangazo nk'aya ntiyari ahari hariho amaradiyo yego
ncishaho ku maradiyo ngira ngo inshuro nk'ebyiri abantu bo mu nka bo mu mashyamba baba bameze nk'inka zabo wa mugani mbivaho ariko ngumana agahinda ngumana umubabaro ngumana kubabara nkibaza yaramwishe yaragiye nk'uko babivuga akaba hariho nyirasenge witwaga roza umugore w'umugabo fenikansi arangi iwabo arambwira ngo umuhigi uri kure ntaramurira imbwa ngo ngewe iyo nza kuba icyo gihe nari hafi nk'uko ubu duturanye ngo ntabwo aba yarabaye atyo bose mwumva baravuga ko yabuze ubwo nagiye aricyo kinjyanye maze kuba mukuru na nyina yagiye umwana buzaca amaso kuva ubwo ntawe umuvuga ntawe uvuga ati namubonye aha ntawe uvuga inkuru ye kugira ngo abatwumva hano mu kiganiro bashobore gusobanukirwa neza kandi badufashe aya makuru mpa n'ay'umwana w'umukobwa mwitaga kafeza niryo zina mwamubyiniraga ariko amazina ye nyayo ni ayahe kugira ngo abantu bamwumve bamumenye amazina ye ni ayahe nyina yakundaga kumwita akazina ka gafeza yego ariko se we yitwaga natwe abana ariko tumwita ariko se yamwitaga ka kashenyi kuko yavukiye ahantu gashenyi yitwaga ka kashenyi eriyosi
ubwo aho ngaho ka kashenyi ni muri uganda
ni nayo yaburiye ni nayo yaburiye noneho gerageza kumwibuka mwararutanaga gatoya wamurushaga imyaka itatu gusa yari afite hafi imyaka ibiri wowe ufite itanu nibyo ntabwo nzi umwaka yavukiyemo ariko wabonaga dusa namurutagaho gatoya twasaga n'aho tungana inkurikirane niwe wankurikiraga
ariko abura yari afite imyaka cumi n'ibiri
numvaga ngo yari afite cumi n'itatu ahubwo niko se yambwiye
ni ukuvuga ko icyo gihe nawe wari muri icyo kigero cyangwa se wari ufite nka cumi n'itanu
nari mfite nka cumi n'itanu cumi n'ine none kafeza afashe isafuriya akajya kuvoma hari abandi bamubonye ajya ku iriba cyangwa se bumvise gusa abivuga baturiye iyo safuriya aragenda ntiwamubona agaruka ntawamubonye ku iriba aho yari agiye kuvoma
izo nkuru ntazo nigeze menya n'izo nazibwirwaga na nyirasenge na se aho muboneye hanyuma se nyirasenge woroza igihe agenda ajya kuvoma ise yari mu rugo cyangwa yari yasohotse yagiye mu nka cyangwa yagiye guhinga yagiye ahandi
ngo yari yagiye mu nka
kugira ngo nanone ibyo bita gusetura yesi kugira ngo nongere mbyumve neza icyatumye ise yamufatira igihano gikomeye akamuraza ku ngoyi tubyite ingoyi kubera ko yarayamuziritse icyo yamuzizaga ni iki
ntabwo nigeze nkimenya ariko uwo mugabo niko yakubitaga nanjye mfite inkovu ye
bwari uburyo bwe bwo guhana
ntabwo nigeze menya icyo yari yakoze
wowe ntabwo yigeze akuraza ku ngoyi ntabwo yigeze aguhambira
ntabwo yigeze abinkorera ariko twigeze gucyura inyana tuzicyura kare adahari aje asanga twakurikiye mama we yari agiye gusoroma ikawa ahera ko atungutse turiruka twirukansa aranyirukansa n'igihe wari mukuru aranyirukansa andi inyuma nkubita ikinyafu n'iyo nkovu ndacyayifite n'ubu niko yakubitaga
none uyu murumuna wawe mbere y'uko ava mu rugo nta nkovu yagiraga nta nta bumanzi yagiraga ku buryo uwamubona yavuga ati uwo numvise bavuga ni wowe cyangwa se nawe yakumva akimenya ati uwo ni igihe barimo bavuga bashakisha uwo ni mukuru wanjye ni iki kintu urabona abana nigeze kumva nyina avuga ngo yari afite ikibibi ku maso yewe ntabwo nkizi gusa icyo nibuka yari afite amaso manini kandi yari inzobe nibyo nibuka yego
nta kindi muziho
nta bandi bene wanyu mwagiraga hafi aho cyangwa se kure ariko ku buryo wavuga uti uriya mwana yagiye kwa nyirasenge se birumvikana hari aho wagiye gushakira usanga atarahageze na mpamvu bakubwiye bati iyo tuhaba ntabwo biba byarabaye ariko nta bandi bene wanyu mwagiraga ku buryo ashobora kuba aribo yahunze asanze
yari afite se wabo nawe yitwaga karyari ubwoko ntabwo yigeze ajyayo aho kwa nyirasenge uwo nguwo roza umugore wa fenekansi nkwaya ni naho abana bajyaga bakunda kuruhukira bavaga kwa fenekansi bakaza aho kwa se yitwaga mu kayaga eriya ariko twebwe twamwitaga nganga abana bavaga kwa roza bakaza kwa nganga bakava kwa nganga bakajya kwa roza ni nawe muntu yari azi ariko ntabwo yigeze ajyayo yarabuze gusa
ndimo ndagerageza kumva irengerero rya kakashenye kugira ngo umwana agende agiye kuvoma ntagaruke nyirasenge ntabimenye nyina ntabimenye mukuru we ntabimenye ndavuga wowe uwo mwana akagenda ntagaruke kandi azi aho mutuye azi aho bene wabo bari ntabasange ngo abirukire abatakire bamuhoze sitore sitore mbwira ngo ngo yagiye yavuze yuko ajya gushaka nyina abo yabwiye nibo ntazi ibyo nabibwiwe na nyirasenge n'ababyara be ngo we yavuze yuko agiye gushaka nyina kandi nyina yamuherukaga kera bo bari ahantu hitwaga mu disitirigiti ya mahogora natwe tuba mu disitirigiti ya rakaye ntabwo twaherukanaga nta nkuru ya nyina yari azi ntiyamuherukaga noneho bampa sitori iyo ngiyo ngiyeyo bambwira yuko yavuze ngo arajya gushaka nyina sinzi ngo yabivuze kera bataramuboha sinzi ngo yabivuze bamubohoye agenda ntacyo mbiziho ariko isitori bampaye bambwiye yuko yagiye gushaka nyina kwa nyirasenge yari azi najyayo ko ari isa ari bumukureyo nanone akongera akamukorera bya bindi yamukoreye ndimo uragerageza kumva imyitwarire y'umubyeyi ku mwana uragira uti nanjye yigeze kumvudukana ankubita umunyafu kandi inkovu yawo ndacyayifite cyane urambwira ukuntu yawushyira yose akamuraza ku ngoyi kugeza ubwo kakashenyi eriyose kakashenyi kugeza ubwo bamukuye kuri iyo ngoyi mu gitondo akagenda ariko ntiyabonye ubabwira nta bamubonye ngo batubwire dushobore kumenya icyo yatekerezaga agenda ariko iyo myitwarire y'uwo mubyeyi iyo myitwarire wabonaga ikimutera ari ikiya hari ikintu yanywaga cyatumaga agira imyitwarire nk'iyo ngiyo idasobanutse
nkibayo nanjye nari umwana ntabwo mbizi ariko nari ntarabona yanyoye inzoga nari ntarabibona ibyo byo ntabwo yanywaga ariko afite na mwene wabo wundi witwa ngo ni buregeya nabo bampaye sitore ko amaze kwambuka aje mu rwanda ko yafashe umwana we akamujyana ku muvumba akamuboha agiye kumujugunya mu muvumba hagatungukaho umuvomyi niko bari bateye rero yego
bari bafite ingeso zitazwi inkubita itari iy'abantu bakubita abana yigeze no gukubita umukobwa w'uworoza mushiki we amukubita nyina birora aravuga ati ntuzongere amubwira ati mukayaga ntuzongere kumubitira umwana atazabuza amaso nk'uko kakashinyi yabujije amaso ubwo umwana yabaga iwe ahera ko amwirukana ngo genda asanganye ngo utazabuza amaso nuko bakubitaga sinzi uko bari bameze kandi yewe nari umwana ntacyo muziho kandi muri ibyo byose naranamukundaga nubwo bwose yagukubitaga iminyafu waramukundaga
naramukundaga cyane nturebe ko natekereje kumwandikira naramukundaga cyane bivuga n'iyo ntaza kwandika urwo rwandiko ntituba twarabimenye ko ibyo byabayeho ahubwo urwo rwandiko rugezeyo ntiyasubiza urundi ruvuga ngo ntibamuhambye ntibaze iyo yagiye amaze imyaka itatu abuze nuko nabyumvise kandi tujyayo sinabishoboye ngo nibura njyeyo mbaze neza ko byagenze naje kujyayo nyuma nyuma cyane ndi mukuru iyo baruwa ayikwandikira ukayisoma wowe uyibonagamo agahinda k'umubyeyi wabuze umwana cyangwa se wayibonagamo umuntu uguha amakuru kubera ko yamusabye akakubwira ati nanjye ntacyo mbiziho byarabaye ariko se uyisomye wayibonyemo ayo marangamutima y'umubyeyi ubabajwe no kutabona umwana we
mu mvugo ye mu mvugo ye wumvaga afite agahinda n'ibyo bya yarabuze natwe ntitwamuhambye amaze imyaka itatu wumvaga ari agahinda na nyuma yaho yaje kuza aha iwacu azana na murumuna w'uwo witwa karyarubwoko ariko abana b'icyo gihe ntabwo basobanukirwaga sinamucondoje ngo umenye neza nsobanukirwe nk'uku kuntu tuvugana naramubajije yabuze ati nta bindi nari nshoboye gukora
yego aho menye y'ubwenge sobanukiwe neza nawe aba yarapfuye aba ntakiriho
reka twizere ko kafeza niryo zina mwamuhimbaga ariko amazina ye ni eriyose kakashenyi akiriho niba akumva muri kano kanya hashize imyaka myinshi myinshi irenga mirongo itanu ariko urakizera yuko ushobora kumubona niba akumva muri kano kanya ashobora kubura aho ngaho mu rwanda utazi aho atuye ni mukuru ashobora kuba ari n'ahandi muri uganda cyangwa se muri tanzania niba kumva muri kano kanya ni iki ushaka kumubwira utambwiye ikintu ushaka kumubwira rero niba ariho ari muzima ahumeka namubwira nawe ko yatabaye umwana mwiza kumura akabuza amaso akihamba nk'imbwa y'ishongore nibura ntagisubire inyuma ngo arebe aho hantu yavuye abiyereke ko akiriho wasubireyo namubwira ngo niba uriho unyumva ndagusabye ndakwinginze niba ukiriho mbabarira nibura umvugisha umbwire kuri byonyine byaba bimagije ambwiye ngo ariho nkumva ijwi rye nkumva avuga nkumva ko ari we mana yanjye sinzi niba naguruka nkaburira mu ijuru sinzi ukuntu byangendekera niba ariho mana yanjye azambabarira mvugishe mfite umubabaro mwinshi we mfite agahinda kanini mfite umubabaro mubonye niyo namwumva gusa yaba bimpagije garasi kafuruka komeza usenge komeza wizere wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburagayi niyo nkuru ndende y'ikiganiro kugira ngo tugerageze kwibukiranya twubake inkuru ya murumuna wawe eriyose kakashinyi babyiniriraga kafeza niba atwumva ndahamya yuko hari n'abandi bazaduha amakuru ye tuzayamenya abumva ijwi rya amerika muri kano kanya mutabare mushyire hamwe mudufashe kugira ngo dufashe garashi kafuruka kubona amakuru ya murumuna we ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga wari umaze imyaka myinshi utegereje kuza mu kiganiro agasaro kaburaga none turaganiriye imana ikumpera umugisha
igihe cyari kitaragera ngo turuvugane ntushobora guturubika umunsi utaragera gusa ariko mfite icyizere kivuga ngo ubwo nakubonye maze imyaka ibiri irenga nawe nzamubona kandi numvise umugore witwa ngo ni mutsobekazi na mukuru we ngo ni umukandekezi numva umuzungukazi waturutse mu bufaransa ababa basanga muri tanzania abo seboko babonetse kandi ari wowe ubavumburayo
imana ibiri mu kazi ngaho rero komeza uyizirikane komeza ugire ukwizera kandi ndagushimira nanone kuba uri mu bantu bakunda ijwi rya amerika ngaho ugira amahoro y'imana urakoze cyane imana iguha umugisha ibyawe byose bivamo umugisha nawe ushaka ngo abure nzi neza mfite icyizere ko azaboneka imana iguha umugisha urakoze cyane urakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimiye kuba mwakurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kandi gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venusite nshimiyimana karabonetse